iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu ni umwanya w'agasaro ka buraga umwihariko w'ikiganiro muri isanga ndabasuhuje muri kumwe na venuste nshimiyimana aho muri hose ku migabane yose y'isi nongeye kubaha ikaze kandi bashimira ko mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro agasaro ka buraga umugereka w'ikiganiro muri isanga buri cyumweru ku ijwi ry'amerika dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahora babashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashaka kubona ababyeyi babo ikiganiro cy'uyu munsi gifite umwihariko uwo mwihariko nta wundi ni isabukuru y'amezi atatu ashize iki kiganiro gitangiye ntimugire ngo ni ugukunda ibirori impamvu irakomeye
oui, je suis ça va.
Je suis, je suis- je suis- je suis contente de, de, de, de t'entendre. Enfin, c'est- c'est- c'est- Je suis contente. C'est quelque chose que- ni ikintu nahoraga ndota ariko mvaga kidashoboka nari mbizi we je comprends Igihe ko nagenze iminsi iminsi myinshi mushakisha Mm.
ntabwo nasinziriye naratekerezaga nazamutse umusozi nsaba imana kugira ngo izakore igitangaza izaduhuze mu by'ukuri nanjye vurema nshimye imana yo mu ijuru iki kiganiro kijya gutangira byatewe n'umwana w'umuhungu Thierry Hitimana utuye Nyabisindu wandikiye ijwi ry'Amerika dusaba kumufasha gushaka mushiki we Dushi Ingabire bari bamaze imyaka mirongo itatu batandukanye muri iyo baruwa harimo kandi impuruza y'ineza y'umugabo witwa Katarabibwa Festo nawe utuye i Nyabisindu washakishaga umwana we w'umukobwa Marceline eh, Kamunazi nawe bari bamaze imyaka nk'iyo batandukanye nyuma y'ukwezi kumwe Marceline yarabonetse impundu zivugira imushirarungu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ibiri Thierry Hitimana na mushiki we Lucy ingabire bitaga madamu bari imfubyi barerwa na nyirakuru nyakwigendera nyiramatama witabye imana tumaze ibyumweru bitatu gusa dutangiye kumushakira umwuzukuru we mbibutse gato uko Thierry Hitimana yatubwiye uko mushiki we yagiye icyo gihe bajyanye muri orufina ya Do- home Don Bosco ku mupadiri bita simosi piyeri ariko yarapfuye mu minsi ishize Mhm. hanyuma ah, mushiki wawe nawe yoherezwa i Gatagara we yagumanye na mukecuru then mukecuru yashize mu- bigeze muri mirongo i- muri mirongo cyenda na gatatu nibwo yaje kumujyana muri orufina y'i gatagara Mhm.
nubwo ataramugaye wowe baguhaye uh, orufurina ya padiri simonsi icyota amakara hanyuma mushiki wawe dosiya ingabire bamuhaye nde ubwo baramu- nyine amakuru bampaye bamushyikirije uwo emabure kubera ko emabure yari umusosiyare nyine E- emabure uvuga ni iri- Gataka.
irindi zina rye ni irihe emabure yitwa umurerwa marie emabure Mm, niwe bahaye uwo mwana Eh, niwe bahaye umwana kuko yari umusosiyari ayo makuru ko wayamenye nyuma y'imyaka myinshi warayatohoje wa mugani urayashungura neza umenya ko ariyo hari abaturage batuye aho i nyabisindu bakubwiye ko kuko ariko byagenze Eh, ko bya- impamvu ayo makuru nayatohoje icyo gihe nari maze gukura kandi kwa simosi bamaze ku- maze ku- kurangiza kwiga bamaze kunsezerera abaturage bari aho ngaho ba- baturanye na mukecuru nibo bamaye amakuru bamaze kuyama njya n'i gatagara kuri firidi nyine mu baturanyi baho njya no kwambwa bahatse bampa amakuru Mm, uko byose nyine byagenda mm.
nibo bagiye bampa amakuru y'uko iyo porosedire yagenze
abo bana bahabwaga nde bahabwaga ikigo cya gatagara nyirizina eh, cyangwa se bahabwaga marie mable umurerwa
akitari baha emabure niwe wabashaka niwe ba niwe wazaga wabadotaga kuko yari umuyobozi nyine aho ngaho yari umusosiyali kuko iyo baza guhabwa ikigo cy'agatagara nyirizina bya- ntabwo byari kutugorana bari kutwereka n'amadokima yabo ariko emabure niwe wari ubashinzwe kuko yajyaga no hanze hanze y'ikigo akajya ku- ku- kuzana y'abandi
hanyuma yabazana akabohereza hehe abo bana
abo bana babaga bafite imiryango yabaga yara- ngo yabaga afite imiryango nyine ikorana na gatagara akaba ari bo abaha bakabajyana bakabajyana mu bihugu by'i burayi
Eh, akabajyana nyine i burayi kuko oh, belgique niyo ya- yari yari fondateri y- y- y'ikigo cya gatagara cyane ko n'umuyobozi wabo yari wo muri belgique nyine Hmm. hanyuma uwandikira ijwi rya amerika hari n'undi mwana washakishaga mariseline kamunazi kuki watusabye kugufasha kumenya irengero rya mariseline kamunazi impamvu nabasabye ku nabasabye gushakisha uwo mwana bita mariselina nawe ni uko yari uw'umuturanyi kandi ikibazo cyanjye kima- kimeze kimwe n'icya gatarayiburwa fesita kandi we nta wundi mwana agira mukuru wa na- wari bu- wari bumufashe gushakisha nyine umwana we ubwo rero nahise mvuga ati reka mbifatanyirize hamwe kuko n'ubundi ikibazo kiri kiri hamwe kandi n'abamujyanye nyine ni ni bamwe ni nayo mpamvu rero navuze nti reka mbifatanyirize hamwe mariseline kamunazi niwe wabaye imfura y'udusaro na n'ubu tutarabona imiryango thierry hitimana yafashije festo katarabibwa kwishima ariko n'umusaza akomeza kumuba hafi buri munsi bakamamagara bambaza niba ingabire namubonye abayoboraga ishyirahamwe ryamuvanye mu rwanda ryitwa lezeritrine ryakoreraga mu birigi batubwiye ko batamwibuka ambasade y'ububirigi mu rwanda idufasha ibyo yashoboye itubwira kandi ko dosiye za mbere ya mirongo icyenda na kane zitakibaho minisiteri y'ingabo y'ububirigi nirwo rwego rukuru rwa leta ah, twitabaje rugafata umwanya wo gusaba abakozi bakuru bose kudufasha gushaka Lucy ingabire ntacyo byatanze ariko nongere nshimire byimazeyo minisitiri w'ingabo w'ububirigi wadufashije cyane kugira ngo dushobore kumenya amakuru amwe n'amwe atandukanye yerekeranye na rusi ingabire nifashije kandi urukuta rwa marceline kamunazi yashyizeho rwo guhuza abana bashaka kumenya ababyeyi babo maze undi nawe ijwi ry'amerika afashije guhura n'ababyeyi be gabriel yakaremye yiyemeza kumfasha kugeza tubonye lucy ingabire
agasaro kaburaga kabonetse
Lucy Ingabire amaze kuboneka namuhaye amwe mu makuru y'umuryango we cyane cyane aya musaza we umaze imyaka cumi n'itanu amushakisha arishima antuba kuri musaza we ati uzamundamukirize umubwire ko nishimye nahise mpamagara ati hita imana dore uko yakiriye iyo nkuru mu by'ukuri umutima wanjye ndumva unezerewe cyane kandi nshimiye imana yo mu ijuru n'urugendo rwose nakoze mushakisha nkashyiramo imbaraga zanjye zose zishoboka ndetse rimwe na rimwe amafaranga akahagendera kubera amatike njya kubaza hirya no hino rwose ni iby'igiciro nshimiye imana yo mu ijuru ko hari ikintu yakoze kandi nari narayihigiye umuhigo y'uko umunsi nzaba namubonye nzajya gushima imana nyine mu rusengero rero nshimye imana yo mu ijuru yumve ko nyishimiye nubwo ntarajya mu rusengero ariko nabwo igihe kizagera ngeyo nshimye imana yo mu ijuru none nujya mu rusengero n'icyo uzabwira imana
ikintu nzayibwira nzayibwira icyifuzo nagize n'urugendo yabonaga nakoze njya gushaka mushiki wanjye igihe cy'imyaka yari ishize ntamubona nzajya kuyishimira nyibwire yuko yakoze imirimo twaramira ibitangaza nkaba nyishimiye bimvuye ku mutima nzayishima nyine icyo gihe nzanayiririmbira nyine Oh, ikindi kandi urumva gushima ntabwo bi- ntabwo bizaba birangiye gusa mm.
una icyo gihe utanga n'ituro ndanatanga n'ituro cyane yuko ari ari wo muhigo nyine nari narahize
teri iyi nkuru ya mushiki wawe eh, wigeze uyisangiza umusaza fesito katarabirwa mwararanye amajoro mwagendanye imitaga ashaka umukobwa we nawe ushaka mushiki wawe ibi byishimo mwarabisangiye
mu by'ukuri narabimubwiye umunsi wabimbiraga narabimubwiye yarishimye cyane ikindi twari twasezeranye yuko kubera ku bw'ibibazo byose twahuye nabyo urugendo twakoze inyota yatwishe ahantu twagendaga bakaduca amazi aho twagiye gushakisha hose twavuze yuko tugomba gufatanya tugakora umunsi mukuru tugafatanya wenda abo bavandimwe bacu baba badahari tukakora uburyo twafotora tukazaboherereza amafoto mu rwego rwo gukora sereburasiyo y'icyo gikorwa imana yadukoreye ubwo rero twarabisezeranye nawe arabizi icyo ni igitekerezo cyiza rwose muzishime munezerwe murakoze cyane ndabashimiye cyane nawe uzamumbwirire yuko mukunda kandi mukumbuye kandi ifite amatsiko yo kumubona n'indi miryango ifite amatsiko yo kumubona rwose muzamudushimirire kandi umubwire ko turi bazima nta kibazo imana yaraturinze iturinda jenoside iturinda n'ibindi byago bindi n'ubwo umukecuru nawe yakagombye kuba yaramubonye ariko ntabwo byashobotse ariko uzamutubwirire yuko nawe yamukundaga uzamutubwirire gutyo yuko tumukunda kandi tumukumbuye kandi twishimiye kongera kumubona mu muryango igihe cyose twari tumaze tumushakisha narabimubwiye ko umukecuru we nyirakuru wamureze wamukunze ko yitabye imana ejo bundi akitaba imana mu gihe twari tukimushakisha birumvikana ko byamubabaje kumva yuko yatabarutse atamubonye ariko izo ni inzira z'imana ibyo ngibyo arabizi ntabwo nanone ari nanone sinasoza ntashimiye ijwi rya amerika yakoze akazi gatoroshye yakoze umurimo ukomeye njye rwose ntababeshye ntabwo nari kubishobora pe sinabiri kubishobora mwagendanye n'imana kandi namwe ndabashimira imana yo mu ijuru ibaha umugisha utagabanyije teri ndagushimiye cyane ijwi rya amerika ni radiyo yanyu igihe cyose igize ikintu ukora cyiza kigira icyo gihindura mu buzima bwanyu ibikoze inshingano zayo kandi teri guma ku murongo guma ku murongo ndebe ko nabona umushiki wawe hanyuma muganire gato
bonsoir
ça va
Waouh Oui, j'ai pris ça va. Mm-mm.
Je suis- je suis je suis- je suis contente de, de, de, de t'entendre. Enfin, c'est- c'est- c'est- Je suis contente.
Rero sinfashe usobanurire kuko ntabwo ntabwo yumva neza mbere Mm. aravuze ati nishimiye kukuvugisha mbwire ngo nanjye ndishimye mbere thierry dit qu'il est à son tour très content de te retrouver ariko ndishima kubu- kurutaho ari uko namubonye amaso ku maso kuko ubu biracyari imbere il dit qu'il a l'impression d'être euh, dans un rêve et que sa joie surabondera quand il te verra face à face Bien sûr, moi aussi, c'est- c'est. Désolée.
Sois forte, Lucie. Ça ira, ça ira.
C'est quelque chose ni que.
ikintu nahoraga ndota Donc,
ariko numvaga kidashoboka
je savais même pas. Je savais nari mbizi Oui, je comprends.
igihe ko nagenze iminsi iminsi myinshi mushakisha Mm.
ntabwo nasinziriye naratekerezaga nazamutse umusozi gusaba imana kugira ngo izakore igitangaza izaduhuze mu by'ukuri nanjye vurema nshimye imana yo mu ijuru ubwo mperuka guhura na mukuru wanjye rukundo mu- mbere bwo muri jenoside Mhm.
amarangamutima yaranze neza neza ndarira nkajya nkubonamo rukundo ariko nawe yaje kwitaba imana Mhm.
ubwo rero ni wowe nasigaranye gusa mu mutima wanjye sinzi nanjye kubyakira byananiye Mm. mukomeze mwihangane ariko amarira y'ibyishimo ntawe uyatangira donc Moi, je voudrais dire, je voudrais lui dire merci de- d'avoir Je sais que Kumushimira.
d'avoir, ibyo yakoze euh, byose fait ça, et je suis désolée qu'il- n'ubwo yabikoze wenyine Euh, njye ntabwo nari mbizi moi, je ne savais pas et iyo mbimenya j'ai entrepris toute mba conversation.
naratangiye no gushakisha kare Mais ariko maintenant, aujourd'hui, on va ubu essayer noneho tugiye kureba de- de, icyo twakora euh, pas rattraper sans atari ugusubira mu gihe cyahise construire autre chose et- tukareba ejo hazaza
iby'ukuri imana imuha umugisha Thierry ibyo byishimo byanyu nanjye turabisangiye cya kivi eh, twateruye turagisohoje ka gasaro oh, kaburaga kabonetse dusi ingabire arabonetse nimugende rero namwe ibyo byishimo byanyu mubisangire n'abandi
nawe ntabwo wagenda ntabwo wagenda nawe nagushimiye kuko imana yakoze ibikomeye kugira ngo iduhuze abantu benshi byari byarabananiye kudufasha muri urwo rugendo rwacu ntabwo wancika ntagushimiye imana yo mu ijuru ubu ubu tuvugana apfukamye imbere y'imana ngushimira Oh.
ko wamfashije kandi unkoreye igikorwa cy'indashyikirwa hano mu rwanda niko tuvuga ni igikorwa cy'indashyikirwa Mm.
imana yo mu ijuru n'abanyarwanda muri rusange nabo babyumve n'abantu bumva ijwi rya amerika hanze mu rwanda hose ku isi ngutabira umugisha utagabanyije Oh.
imana yo mu ijuru izakongerera urakoze nawe Thierry
Oui, mais merci à vous, merci euh, euh, au groupe Facebook là et ndabashimira cyane ndashimira cyane ruriya rubuga rwa facebook ndahamagara gaburiyeri mushimire ndabashimira mwembi ko mwagize umuhate ko muri babiri cyangwa se bane mwese hamwe ntawo ntazi mukora akazi keza ntabwo mubyiyumvisha Birande- birandenze sinari mbyiteze ni igitangaza ntabwo nari nzi ko bizambaho tuvuga iteka ko biba ku bandi ariko bibaho ni ukubyemera
Donc, euh, voilà, il faut y croire.
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu kiganiro cya gatanu mwumvisemo uwitwa denis habimana washakishaga umuryango we mu rwanda atuye mu bufaransa icyo twari tuzi ni amazina ya nyirakuru wamusigaranye nyina wari utuye mu matyazo ya butare mbere yo kwitaba imana twari tuzi kandi eh, ko mbere ya mirongo icyenda na kane se yari atuye ahitwa mu mikingo hahoze ariko mindi maraba ikiganiro kimaze guhita ku ijwi rya amerika mubyara we denise uwamariya umwarimu muri kaminuza y'u rwanda yaratwandikiye twarabahuje bagirana urugwiro nyuma yaho nahamagaye denise uwamariya ngira ngo numve uko mubyara we yakiriwe mu muryango Yo, icyo nakubwira ni uko tunezerewe tumeze nk'abantu tumaze imyaka tuziranye kuko urumva na- natunguwe no kubona ahise ankontakita vuba turavugana ariko ubu turi- turi mu buzima bwa buri munsi nta muntu ubyuka waramutse ute umeze ute turi gusangira ubuzima bwa buri munsi turanezerewe rwose yahise ambwira ko yifuza kuvugana nawe ndabimushishikariza kugira ngo muvugane mugirane urugwiro ruganje antuka twaraganiriye ndi uko umunsi yanyohereje mesaje ama ye yose uko yari imeze kuko urumva ni umuntu twe nubwo twari tuzi ko yari akiriho nawe urumva yagiye akiri umwana mutoya abanza gusa nk'untegura donke abanza kuma mesaje njye nyiyibona kumusobanurira kuri mesaje numvaga bitumvikana birashoboka ko naguhita nguhamagara arambwira ati uretse gatoya ariko muri ako kanya tuza kuvugana twamaranye isaha n'igice nayo ingira ngo icyatumye tunatandukana ni uko umwana yari agiye kwita ku mwana urumva ko twari twahujurwe twaganiriye sinzi ukuntu wabyumva twabanje kuvuga ubuzima ndamusobanurira kubyumva bimwe na bimwe urumva biragoye kuko ni informasiyo ziza ari nyinshi icyarimwe ariko bimwe arabyumva twize twigira n'umuzoza tuganira nk'abantu bamaze igihe baziranye so urumva kuva iyo minsi yose ntabwo dusiba kuvugana n'ubu ngeze mu rugo mbona harimo mesaje ye ntabwo ndayisoma urumva ko tumeranye neza n'abandi rero mu rugo bose ntarabasha kuvugana na buri umwe wese ariko bose bazi amakuru ye yahise anama n'amafoto ye bose baramuzi igisigaye ni ukuvugana buri umwe rero arifuza gutangira urugendo akabanza kuza kuko nibwo byaba byoroshye
ejo ubundi tuvugana yambwiraga ko arimo ashaka indege izamuzana mu rwanda
antuka ari gushaka kugira ngo ari kuvuga ati ubuzima mfite ngira abo dusangira nibyo nakubwiraga ngo twasanze asa nka onkire wacu witabye imana mu minsi yashize ndi kumubwira urabona ko watinze iyo udukontakita mbere niwe byibuze wari kuba umuhuye amaso ku maso kuko niwe wari usigaye nyuma ya jenoside biramubaza ndi kwibaza rero icyo kiri gutuma ashaka umwanya nawe upfusha ubusa
yewe mureba nkibona amafoto ya mbere nabonaga asa na nyirasenge ari we mama wawe asa na onkire we donki cyane nawe ubwo yarabibonye ahita komfirima
ku ruhande rwa papa we nabwo muzakomeza mufashe kugira ngo ubu yageze mu muryango ubu ndamubarekeye rwose ibyishimo nanjye turabisangiye birashimishije yuko mwishimye nicyo dukorera iyo turishimye pe mwakoze akazi gakomeye ku makuru ya papa we mwadufasha amakuru mwaba muzi tukareba ko natwe ari aho twagerageza tugashakisha ko ari uwo yabona wasigaye kuko urumva nta yandi makuru twe dufite na make kuri papa ngaho rero mukomere kandi mukomeze kugira ibihe byiza
murakoze cyane kubw'imirimo mukomeje gukora ikomeye
nahamagaye kandi deni habimana mubaza uko yumva ameze nyuma y'iminsi mike avugana na mubyara we ndetse banahanahana amafoto y'abagize umuryango abariho n'abatabarutse
ibyishimo byansabagiye kubera ko kuva mu myaka kuri bibiri na cumi n'icyenda niho natangiye gushaka umuryango wanjye kubera ko mbere nibwiraga ko igihe kitaragera ndetse nta nubwo nari ufite uwo nabaza ubu rero noneho nabonye umwe wo mu muryango wanjye ni mubyara wanjye yitwa denise kandi sinabasha rwose ko na n'ubu amarira y'ibyishimo nahorana ni ibyishimo byinshi ni ikintu ntigeze mbona ikintu nahoraga ndota ikintu buri wese aba yifuza kugira kubasha kubona abo bamuvukana mu muryango no kubasha kubamenya ni intambwe ikomeye mu buzima kandi no mu mugambi mfite wo gusubira mu gihugu cy'amavukiro nishimira ibyiza bigitatse ntabwo nashimira bihagije radiyo yanyu na david masirake mwafatanyije rwose mubishimirwe na n'ubu ndacyafite igishyika kuko biracyari bishya ikindi kandi ni uko hashize iminsi itatu nandikirana na mubyara wanjye anyohereza amafoto nkagenda nterateranya nkanamenya bene wacu ku ruhande rwa mama ahasigaye ni ukureba ku ruhande rwa data bimeze nk'inyenyeri yaka indangaje imbere ndishimye cyane doni habimana mwabyumvise arashaka kumenya amakuru ku ruhande rwa se umubyara hano ku ijwi ry'amerika tugitangira ubushakashatsi twamenye yuko ashobora kuba afite mushiki we witwa genevieve mu kandamage washatse igishamvu genevieve mu kandamage rero niba wumva ijwi ry'amerika uzagerageze kuduhamagara kugira ngo tuguhuze na musaza wawe doni habimana doni habimana ugira ati niteguye kujya mu rwanda kandi hari n'abandi bana benshi bambwiye ko bifuza kujya mu rwanda ariko bakagenda nk'abanyarwanda hari abari mu bufaransa hari n'abari mu bubirigi bambajije uburyo bworoshye bwo kubona ibyangombwa nabasezeranije kuzababariza uhagarariye u rwanda mu bubirigi diodone sebashongore yambwiye ko ambasade yiteguye kubakira no kubafasha kugira ngo babone pasiporo kimwe n'abari mu bufaransa cyangwa se ahandi nabo bagana za ambasade zabo abo mu bubirigi no mu bufaransa rero narabatumikiye mwitegure mujye iwanyu mu rwanda mu gihe mubishakiye
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
mukomeje kumva ijwi ry'amerika uyu ni umwanya wo gutumikira mwebwe mwese mu twitabaza mushakisha abanyu duhere kuri ingabire farida utuye mu karere ka gasabo umurenge wa kimironko akagari ka bibare umurenge w'intashyo ndashakisha umwana w'umukobwa witwa gihozo samantha
gihozo samantha mwatandukanye ryari mwatandukaniye he twatandukanye hagati y'icyenda kabiri n'icyenda gatatu twatandukaniye mu murenge wa nyakabanda yari umwana wa mukuru wanjye mukuru wanjye yitwaga uwanege marie aime uwo mwana yatwawe n'umudamu witwa mushashi beatrice uwo mudamu mushashi beatrice yamutwaye amujyana he ngewe nari umwana ariko amakuru make y'ibyo nibuka yamutwaye avuga ko hari abazungu b'abafaransa bari kwadopta abana bakazabajyana mu bufaransa hanyuma aza mu rugo kumushaka cyangwa nimwe mwagiye kumushaka kugira ngo aze gufata uwo mwana
umushashi yari umukiriya wa mukuru wanjye wundi witwa gasana yvonne yakoraga muri salo de coiffure kwa rubangura abimuganirizaho ko hari abafaransa bari kwadopta abana hanyuma mukuru wanjye abibwira mama abibwira na mukuru wanjye ari we nyina w'uwo mwana bemera kumutanga nta bandi bana bari mu rugo kubera iki gihozo ari we watoranijwe nta bandi bana bari bahari bari bahisemo gutanga abana babiri muri umuna wanjye witwaga uwanyirigira ramura na gihozo samantha hanyuma basanga uwanyirigira ramura arengeje imyaka iyo bari gufatiraho abo bana twari dufite ikibazo cy'itotezwa mu rugo kijyanye n'ibihe twarimo by'icyenda kabiri by'amoko baravuga ngo reka batange byibura abo bana babiri hazagire niyo twapfa hazagire abarokoka mu muryango ramura ntibamufata nuko bamwemeye gihozo agenda yari afite imyaka ingahe uko mbyibuka ashobora kuba yari ataruzuza umwaka none se uwo mudamu beatrice mushashi umwana amujyanye yamujyanye iwe yamuhaye abo bazungu ako kanya byagenze gute kugira ngo umwana ave mu rugo ahabwe undi muntu agenda ajye hanze hari umutegetsi aho hafi mwari mutuye mwabwiye muti uyu mwana aragiye
nta muntu babibwiye wundi w'umuyobozi cyangwa se w'umutegetsi ahubwo hari inzu babanzaga gutindamo i Nyamirambo munsi y'ahantu bitaga kuri bawu umuhanda w'amabuye ndahazi n'iyo nzu aho yabaga ndahazi narahageze iyo nzu se yacungwaga na mushashi cyangwa se hari abandi bari bayishinzwe ntabwo njya urumva ayo ni amakuru nagendaga numva mu bantu muri mama cyangwa kuri mukuru wanjye nari umwana utabasha kumenya ibyo ari byo ahubwo aho mpagurukiye gushakisha nibwo iyo nzu nayigezemo kuko nagiye kubaririza ngo umenye nyirayo ambwira amakuru y'abantu bari baramukodesheje inzu muri icyo gihe farida umaze imyaka ingahe ushaka muri umuna wawe natangiye gushaka maze imyaka cumi n'umwe mushakisha washakiye he nabanje gufashwa n'umusaza bita gasana ndoba kuko we afite ubwenegihugu bw'ubufaransa hari na dosiye twari twarakoze twandikira ambasade y'u rwanda mu bufaransa kugira ngo badufashe gushakisha ariko ntekereza ko gasana ndoba yaba yarigeze kuvugana na beatrice kuko beatrice yavuze ko mu gihe twamushakishaga ko bitemewe ko yatubwira amakuru y'umwana kubera yuko ngo atarageza imyaka cumi n'umunani ngo niko amategeko ya adopsiyo amera none se igihozo amaze kugira imyaka cumi n'umunani mwigeze mwongera gushaka mushashi kugira ngo noneho mumubaze amakuru y'umwana wanyu ndoba niwe wabimfashagamo ariko yambwiye ko atemeye ko bongera kuvugana yaramwandikiraga ntamusubize ntabwo bongeye guhura ariko gisi nicaye nagerageje gushakisha kuko umugabo wa mushashi babanaga kera witwa uwihoreye sharire yari koroneri mu ngabo zo kwa habyarimana yabaga mu rwanda naje kumva itangazo ko yapfuye ngerageza gushakisha ahantu yabaga ndavuga n'ibyawe byose mushashi arazana abana gushyingura se ndahayoboza ndahagera hamwe nsanga barimutse njya ahubwo hari kubera ikiriyo nsanga mushashi ntiyaje ahubwo haje abana gusa abana ntabwo nababonye barambwiye ngo bagiye ngo niba ari mu ruhengeri kwa bene wabo nahagarutse kabiri ntababona nyuma barambwira ngo nk'ejo bazasubira mu bufaransa hanyuma njye ndavuga ngo kuko ntari bubone ukuntu mbabona ndagerageza kujya ku kibuga naragenirwa nicaye ku kibuga cy'indege nsaba imana ngo imfashe baherekezwe na mukase kuko we nari namubonye imana yaramfashije mukase arabaherekeza abana ndabavugisha ndabibwira barambwira bati barabitubwiye ko badushakaga tuvugisha mama ariko mama yabuze ngo ntituguhe umwirondoro we ahubwo wowe uduhe uwawe niyumva biri ngombwa azakuvugisha ntabwo yigeze amvugisha ntabwo nahagaze nagerageje no gushaka umusaza we witwa mfizi christophe ndamushakisha aranyemerera turahura muri hoteli ya rupurenta turaganira mubwira icyo namushakiraga ko mushiki we yadutwariye umwana yatugiriye neza aramutwara ariko ntabwo ashaka kutubwira amakuru y'uko abayeho n'aho ari nawe yanga ko aderese ya mushiki we arambwira ngo abantu bari hariya ntabwo biba byemewe ko guha aderese ye nyirayo atabihisemo nyuma nkajya amuvugisha kuko yari yambwiye ngo arabanza abimuganirize nawe biza kurangira nta kindi kintu amariye ntabwo narekeye kuko nagerageje no kujya kwa gisimba mvugana na gisimba gisimba arambwira ati mushashi yaradukoreraga ariko nzi ko hari umuzungu twakoranaga keretse niba ari wowe watwaraga abo bana ati witwa berite aritigo ndaza nsakinga kuri gogo ngo ndebe berite aritigo mbonaho amazina ye mbona ibyo ari byose mw'icyo gihe yakoreraga kinshasa ariko mbura undi muntu ubimfashamo kuko njye ntabwo nize cyane uburyo nari kumwandikira nanageze ku mukozi wareraga abo bana bakiri muri iyo nzu yitwa ni umudamu witwa magi kugira ngo ni nk'umukongomanikazi nawe namugezeho mubaza amakuru y'aho hantu arambwira ati gena havuye kare kuko umupadiri waho nanjye yashakaga ko muha umwana wanjye muto nari mfite ati kandi agashaka ko mumuha ku ngufu mpitamo kureka akazi ndagenda njye nagiye abo bana bagihari hanyuma mbwira ko yari umupadiri atariko sinibuka izina rye icyo nakoze nagiye setandire kuko kera mbere ya jenoside ho gake batwoherereje ifoto ya gihozo samantha ngo yabatijwe ntekereza ko wenda yabatirijwe muri setandire naho njyayo banyeretse amafishi yose yo guhera icyenda kabiri mburamo ayo mazina njya ku yindi kiliziya iri imbere y'isoko rya kimisagara sinibuka uko rwitwa iyi kiliziya ihari nkibaza se ni buranshari se ni woto se ariko sinamenya izina ry'uwo mupadiri uwo mupadiri reka mukubwire yitwa piyeri jo ni umupadiri wo mu bapadiri bera narashakishije ndamumenya namutangaje nawe hano ku ijwi rya amerika akaba ari we wari ufite abo bana i nyamirambo
ubwo rero nageze aho mbera nk'aho mpagaze iyi minsi nibwo navuga nzajya gutitiriza kuko kwa gisimba bari banyemereye ko bagiye kunshakira nimero ya mushashi bakazazima nkamuvugisha cyane ko bakoranye ko gisimba yarambwiye ati mushashi yakoze hano yari umusosiyare wacu ubwo rero nicyo nari ntegereje nahoraga mpamagara umudamu wa gisimba akambwira ngo izo nimero agakaye yazanditsemo ntarakabona ngo ariko nawe azakomeza nshakire numvaga ari aho nsigarije icyizere kugera ku ijwi rya amerika ni umudamu w'inshuti yanjye naganirije ukuntu nabuze umwana wacu kandi mba numva binteye ishyaka ryo kumubona kuko mama we yaratureze nyuma ya jenoside nubwo yapfuye ntaharatugeza ariko yaratwitangiye hanyuma ijoro ry'ejo bundi nibwo yampamagaye arambura aho nyiboneye muhamagaye arambwira ati wa mudamu wabajyaniye umwana yavuze ku ijwi rya amerika ntiwamwumvise ni mushashati ni mushashi beatrice uko wambwiye amazina nahise nyafatora numva none haremera kuba yatanga amakuru y'ahabo bana bajya nanjye nahise nandikira simuta akaboyi kuko turaziranye cyane ni nk'umuvandimwe wanjye umusore saba ko yampuza namwe bukeye rero ngira ngo ejo nibwo yamaye nimero zanyu farida ingabire amaze imyaka cumi n'itanu ashakisha muri we ubudahwema beatrice mushashi avuga ko amaze imyaka yose yarabuze mwaramwumvise mu kiganiro cyacu cyo mu cyumweru gishize nasubiye kumushaka musaba kumfasha gushaka gihozo ngo duhoze ingabire wavuze ko atazagoheka atabonye samantha beatrice mushashi ikaze ku ijwi ry'amerika nuko murakoze nshimiye imana nizeye yuko hari abantu wenda ijambo ryanjye rigera ku mutima
hari benshi rigera ku mutima barimo uwitwa farida ingabire wahamagaye ijwi ry'amerika atubwira ati namenye ko hari umudamu witwa beatrice mushashi wavugiye ku ijwi ry'amerika ati kandi uwo mudamu mushashi niwe watwaye murumuna wanjye witwa gihozo samantha uwo samantha gihozo waba umuzi uwo mudamu ambabarire we ntabwo umuzi uwo mwana witwa samantha igihozo iryo zina ndarizi hari n'umuntu twigeze kuvugana twandikirana w'umwavoka bari bashatse bagira ngo nawe nawe mbaza ntabwo muzi sinigeze mpura nawe twakoze korespondanse kuri imeyire uwo mwandikiranaga agombe kuba ari uwitwa gasana ntabwo ni kuko yitwa aha yego shengewe ni gasana ndoba ni gasana ndoba mbwiye ko gasana ndoba ari we mwandikiranaga akubaza amakuru y'umwana
yego bambi nawe ntabwo twari tuziranye rero gasana ndoba ni umuntu bari banyuzeho noneho amuha korodoni zanjye noneho ubwo turavugana amubwira aho umwana asosiyasiyo yamujyanye uwo mwana iryo zina rwose ndarizi yari umwana mwiza cyane noneho asosiyasiyo yamujyanye ni rimiyeri deza niyo yamutanze noneho bakaba barakoranaga na wa mupadiri nakubwiye twavuganye wari nyamirambo padiri piyeri jo
yego ingabire farida avuga yuko murumuna we gihozo samantha ari wowe wamuvanye iwabo ukamujyana aho ngaho i nyamirambo amakuru ya gihozo wayabwiwe nande wayamenye uti yewe uzi ko ntabyibuka neza ntabwo mbyibuka neza icyo ni ikibazo gikomeye reka nkwibutse reka ngaho nyibutsa nyibutsa kuko ntabwo nyibutsa neza nyibutsa rwose kuko igihe gishize ni kirekire abana bagiye ni benshi bakagira inka nziza we ndayishimye nta nyirasenge mwari muziranye iwabo kavukire ni hehe ibyumba reka tugume hafi i kigali nta mudamu wagusukaga imisatsi wakoraga muri salo de coiffure kwa rubangura mwari muziranye birashoboka ko ahubwo uzi utumye nibuka ahubwo ko gihozo samantha ahubwo mpise nibuka ko mwene umuntu wamutanze yaraturanye n'umwisengeneza wanjye igikondo ahubwo ibyo ni byo byo noneho akavuga yuko uwo mwana yarerwaga na samantha igihozo ndumva nari nkwiye kubanza nkareba wa mupadiri hari abantu ushobora gushaka bakampa inomero ze bambwiye ko ari naho ngaho ko ari muri rotirete nge ntabwo tukiranye dufitanye kontakite rwose ndumva bimbabaje kubona ntatanze igisubizo kinejeje ntabwo abana benshi nanjye nzi ahantu baherereye ariko ahari nimbwira abantu bakampa inomero z'uwo mupadiri nkamuvugisha akemera kumvugisha buriya nazaguha igisubizo gishobora kuba cyashimisha uriya mukobwa ati we birambabaje cyane kubona uyu mwana ahubwo urumva
yashakishirije henshi yashakishije henshi mbere yo kugera hano ku ijwi ry'amerika yatubwiye yuko yabonanye n'abana bawe igihe bari bagiye gushyingura umufasha wawe ari we iyo mbese ni wowe wanyoherereje ifoto muntu wamunyandamutsa ndagira ngo nkwibutse ni uwo nguwo rero kandi icyo gihe wababwiye yuko aho samantha gihozo ari uhaza ariko ko udashobora kubaha amakuru kubera yuko atarageza ku myaka cumi n'umunani ibyo ni byo
oya oya ntabwo ari uko yari atagerageza ku myaka cumi n'umunani ahubwo nuko icyo gihe nari nkiri muri agitivite ngikora ndi umu asitanti sosiyale an agitivite kandi umu asitanti sosiyale aba agomba kugira ibanga ry'akazi rigengwa ni na aritikire y'inahangaha y'ibara mirongo ine na kangahe si ngombwa kuyivuga noneho icyo gihe bikaba bivuga yuko iyo uri umusosiyare ntabwo utanga amakuru y'amadosiye ikindi kandi ni uko mu by'ukuri ntabwo nari ntabwo ari ukubera ko yari adafite imyaka yujuje cumi n'umunani kuko icyo gihe abana bagenda ndumva ariho naravuganye n'uriya mugabo ubwo gasana ndoba kandi nkaba naranamuhaye ayo makuru yo ya ya ya lumière des enfants ahubwo ubwo numvaga nshobora kuzashakisha uwo mupadiri nkamubwira akaba ari we ushaka abo bana kandi abantu lumière des enfants narabahamagaye icyo gihe umusekiriteri wabo yanga kugira icyo ambwira ariko icyo gihe nomero nari mfite nazihaye umugabo witwa gasana ndobati kuko numvaga kuko ari umwavoka numvaga aramutse abahamagaye direkitoma ari umwavoka we yababwira icyakora iyo njya kugira amakuru kuko abo bana iyo umuntu uvuze uti umwana kugeza umugisha akingiwe ikibaba inkuba y'umuyaga irajitanye abantu abandi bararokotse uwo mwana urokotse aba agomba kubonana n'abandi
ni ibyo nyine ubwo rero ntabwo birambabaje kubona nta gisubizo gishimishije mfite ubwo nzareba uwo mupadiri dushobora kuvugana
rwose ugenda ureba uwo mupadiri niba yumva ijwi ry'amerika niba hari n'undi mupadiri wera umuzi nawe adufashe kugira ngo iyi dosiye ya gihozo samantha ishobore gutungana ku gasaro kaburaga kaboneke none uzaduhamagara mu minsi mikeya uramutse ugize icyo ugeraho rero
ningira icyo ngeraho nzaguhamagara n'uwo mukobwa umudamu farida mubwire rwose yuko uretse n'uko ari na samantha umwana w'umuntu twari dufitanye urwo rugwiro ariko n'abandi bose uwo ari we wese aba agomba kubona umuryango we ibyo ngibyo ni ibintu nanjye bindi ku mutima ubwo nindamuka mbonye uwo mupadiri rero nkavugana nawe nzongera nkuvugishe rwose nk'uko uyu munsi nakubwiye yuko wampamagaye ngahita nitaba ndumva bimbabaje rwose kubona kugeza iki gihe hashize igihe kirekire ashakisha ubu ingabire farida kimwe n'abandi benshi bashakisha abana babo ari ku ijwi rya amerika arakumva wamubwira iki
yewe ntabwo ari ijambo rikomeye ariko ni ukugira ngo muhumurize mubwire yuko intumwa ze zose zangezeho izo mvuga zangezeho n'uyu mugabo witwa gasana ndoba twaravuganye twaraganiriye parimeyire namuhaye nomero za telefone z'iyi asosiyasiyo lumiere des enfants ikorera muri burutanye ubwo rero nari nzi yuko babonanye nyuma yaho urumva ko yahuye n'abana banjye banzaniye ifoto mpise mbona umuntu ifoto bazanye iyo ariyo ko ntabwo namumenye neza kuko barambwiye ngo ni mwene wacu ngo ni mubyara wanjye ubundi barambwira ngo ni inshuti yanjye ariko abantu mbajije bose bakambwira yuko batamuzi nuko ndicecekera none imana impaye kumumenya rero ingabire rero ukomeze ugire umutima ukomeye buriya nitugire umugisha uyu mwana azaboneka ni mukuru afite imyaka irengeje cumi n'umunani ubu ngubu ku giti cye ndamutse mubonye ashobora natwe kuba adushakisha ndamutse mubonye namubwira ko murimo kumushakisha kandi ko mumukunda kandi nanjye ndamutse mubonye byaba ari umugisha ubu rero ndamuka mubonye nzagaruka mubwire uyu nshimiye imana aza kugezaho amakuru arambuye twizere yuko imana yamuragiye nk'uko yari yamuturagije imana yaramuturagije twizere ko akiriho kandi ko hari atwumva n'umuntu twumva amuzi yamutubwirira si quelqu'un qui entend ce message qui est en contact avec Samantha Gihozo qui est adoptée en France niba hari umuntu wumvise ubu butumwa akaba aziranye na Samantha Gihozo waje kurererwa mu bufaransa hagati y'umwaka wa igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ashobora kumubwira ko umuryango we warokotse mu rwanda umushakisha ko yavugana n'ijwi ry'amerika cyangwa se akambwira yewe beatrice mushashi nagize uruhare muri gahunda yo kumushakira ababyeyi hano mu bufaransa ariko ntabwo nibuka umuryango wamuhawe nzi ko yababonye binyuze mu ishyirahamwe lumiere des enfants riri ahitwa niyo mu karere ka bretagne ndabashimiye cyane natwe turagushimiye madamu beatrice mushashi ukomeze ukomeze udufashe kugira ngo dushake utwo dusaro twose twaburaga duhereye ku gihozo samantha agasaro kaburaga nongeye kugushimira mbikuye ku mutima ugira umunsi mwiza nawe urakoze cyane kandi imana rwose ikomeze kugenda imbere muri ibyo bikorwa urimo ni igikorwa cyiza cyane imana iguha umugisha rwose nshimiye imana umuntu mwiza ukomere gira amahoro
agasaro kaburaga
dutumikire kandi Dieudonné ntawuhora akize ari mu karere ka gasabo mu kagari ka rutunga dore abashakisha ndarangisha ni uw'imbabazi veneranda twakundaga kurihina tukamwita vena na musaza we witwa niyo nzima
none se mwatandukaniye ubwo intambara yateraga icyenda na kane ababyeyi be baje kwicwa mama we yavukanaga na mama wanjye noneho ihunga riba riraje nyirakuru ubyara papa wabo arahunga ajya ku kibuye ageze ku kibuye bajya muri zone turikwaze umuryango wa medese safurosiyeri urabafata ngo bababwira ko bazabagarura intambara irangiye icyo gihe babashyize mu bwato babajyana igoma ngo bageze igoma babajyana mu bufaransa kuva icyo gihe nta makuru twigeze kumenya none aya makuru ko numva asobanutse wayabwiwe nande nayabwiwe na nyogokuru wabo we arashaje cyane njya mvugana nawe kuri telefone we ari mu ntara y'uburengerazuba hafi y'aho yitwa ku gisenyi
nta zina mwigeze mumenya ry'umwe muri abo bantu bo muri medecin sans frontiere bamujyanye nta zina na rimwe twamenye gusa batubwiye ko ngo babandikaga mu bitabo babandikaga mu bitabo byabo noneho bakababwira ko intambara nirangira bazabagarura mu rwanda
kuva icyo gihe nta handi mwigeze mushakiriza nta yandi makuru mwigeze mumenya nta yandi makuru twigeze tumenya hari umuhungu ngo waje mu mwaka washize ababwira ngo ko bagiranye mu bufaransa ngo ariko atazi aho baherereye abasigira nomero ngo tuzamuhamagare izo nimero nakomeje kujya nzihamagara ntabwo zigeze zicamo uwo muhungu yitwa nde ntabwo izina rye nabashije kurimenya uwo mukecuru nabashije tese uwo muhungu yitwa nde arambwira ngo izina yararyibagiwe ni umunyarwanda cyangwa se ni umuzungu yari umunyarwanda nawe yari yajyanye n'abo bana icyo gihe muri mirongo icyenda na kane we icyo gihe yari afite imyaka umunani izo nimero za telefone yabasigiye waba uzifite hari aho nari nazanditse namurika nkazireba murika uzinsomeri yego ni akamenyetso ko guteranya mirongo itatu na gatatu karindwi kabiri kabiri mirongo inani na gatatu kabiri diyodone ntawe uhora akize nagira ngo ngushimire icyizere ufitiye ijwi ry'amerika tuzagutumikira nabwira amahoro nyakubahwa venisite turagukurikirana cyane kandi dukunda umuhate ugira mu kazi imana ikomeze guha imbaraga urakoze cyane tukiri aho muri gasabo mfite ubutumwa bw'umwana w'umukobwa ushakisha umuryango we ushobora kuba uri aho irutunga cyangwa se hafi aho kubera ko imirenge yagiye yegeranywa uwo mwana yitwa jacqueline mukamparirwa atuye mu bubirigi yavukiye irutunga hahoze ari muri komine ya gikomero se yitwaga ruteto nyina akitwa nyirantazi imbaraga nta yandi mazina y'abakirisitu bari bafite icyemezo cy'ivuko cyashyizweho umukono na rukubayihunga misheri wari burugumesitiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe mukarusagara atanaziya niwe wakiraga amafaranga ya komine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ibiri nibwo yabonye ababyeyi mu bubirigi
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona undi dutumikira ni tuyisenge honorine ari mu karere ka nyarugenge y'i kigali turangiza umwana witwa ngirimana yagiye mu buryo bwa karitasi ababyeyi bacu bamaze gupfa izina risanzwe banyitaga yaba azi izina rya bebe bamujyana muri ubwo buryo turarangiza rero ahantu yaba ari aho ariho hose yakumenyesha kuko yagiye afite imyaka itanu yagiye ababyeyi bacu bamategeko abaye ariho yakubwira mu mazina y'abandi bana b'abavandimwe hari uwo bita kamanzi mukuru mukuru wo bavuka n'umukurikira aho akurikira uwitwa mukunzi imishingire muri murumuna wanjye muri abo hagize uwo yibuka kumenya yazakwereka kuko turamusaka kandi turamukumbuye twasigaye turi abana b'imfubyi buri wese arahahahe ariko turamukeneye bibaye ari ibisubizo tukamubona twakumva twishimye none agenda mwamenya igihugu agiyemo yagiye mu buryo bwa karitasi kuko icyo gihe natwe ababyeyi bamaze kuko natwe twagiye muri orutorino ya karitasi yagiye mu buryo bwa karitasi baratubwira ngo igihugu cy'abafaransa nibo babategetse kugira ngo babatware mu bamujyanye nta n'umuntu n'umwe wibukamo izina cyangwa isura oya mu bantu bamujyanye uretse umutantine bitaga garasiya ubakorera muri karitasi niwe muntu wenyine nibuka nta bandi bantu bibuka none se wigeze witabaza uwo garasiya uwo niba agikorera muri karitasi ariho ashobora no kuba yumva ijwi ry'amerika muri aka kanya wigeze umwitabaza umubwira uti uwo musaza wanjye wamenya irengero rye
oya ntabwo nigeze mwitabaza ari aho ngaho hafi i kigali uzashaka akanya ujye kumureba umubaze natwe turagutumikira no ku ijwi ry'amerika ariko uzagenda urebe garasiya umubwira uti nyaboneka nimumfashe menye aho kano gasaro kaburaga gaherereye azagufasha natwe hagati aho tuzagerageza kugufasha uko dushoboye
agasaro kaburaga
turangirize ku butumwa bwa fatuma vestina mu kandema atuye mu kagari ka biryogo umurenge wa nyarugenge akarere ka nyarugenge umujyi wa kigali umuntu ndangisha ni umwana wa murumuna wanjye yabyaranye n'umuzungu ahubwo nagize amahirwe hari akazina abantu bamwe bambwiye ngo yitwaga wensi niba ari wensi joseph wensi ntabwo nzi ukuntu babyandika ni ukubivuga gusa abantu babiri bambwiye ko ngo yitwaga joseph wensi yabaga i kanombe abyarana na murumuna wanjye yaramukoreraga umwana ntabwo yaramureze ageze muri iyo myaka yarebaga isura ye kuri ari umuzungu abantu bavuga ngo ngo ni igiki bakamufata imisatsi bakagira gute yari amaze no kuva mu kazi umwana rero abona abona ngo abo bantu bamujyana ntabwo nzi abo bantu bamujyanye icyo numvise ni uko yajyanywe ngo n'ababikira babiri nakubwiye ko yari afite umudamu w'inshuti ye uwo mwana aho amariye gukura akajya yandikira uwo mudamu kugeza igihe muri wanjye yapfuye yapfuye bataravugana uriya mudamu dafuroza kanzayire bafite ukuntu bakominikana bakandikirana igihe rero muri wanjye yari mu bitaro uwo dafuroza uwo nshuti ye yaje kumusura noneho umujyana hanze ndamubwira ni kubera iki umenya amakuru y'umwana wa murumuna wanjye ntuyabwire nyina nubwo ubikorera iki kumubeshya ngo uri inshuti utari inshuti ariko mu kugenda k'umwana uwo dafuroza yari abifitemo uruhare ngira ngo niwe washatse aba babikira ngo bamujyanye ashobore kuba ariwe wabashatse ni uwa murumuna wawe ariko ntabwo wambwiye izina rye ye umwana wa murumuna wanjye izina yari afite bari baramwise yitwaga manifike uw'amahoro naje kumenya ko yandikiye uwo mumama w'inshuti ya murumuna wanjye amwandikira ibarwa amubwira ko ashaka kumenya mama we umubyara amubwira ko iyo barwa narayisomye niwe wari uyifite amubwira ko yitwa ubu yitwa valerie amubwira ko afite naboherereje mwebwe ifoto yereka uwo mumama ko afite umukope gutyo nuko byari byanditse n'umwana w'umuhungu hanyuma yandikamo ko aba mu bufaransa hano iyo foto barayisikanye ndayizana buriya nibwo buryo nakomeje kuyibika biza kugera igihe rero ejo bundi numvise ikiganiro ndavuga ni manifike ngiye kumubona ubwo ufite ifoto ye nubwo ntazi ikoranabuhanga nzashaka umuntu abinyoherereze ni kwa kundi rero nabwiye umwana twari kumwe arabikora arabikoherereza n'agafoto ke aza bamutwara ako gafoto narako narakaboherereje byose ndabifite kandi ndahamya ko igihe kizagera mu kongera mukabonana mukomere kandi mbashimiye icyizere mufitiye ijwi ry'amerika murakoze cyane ni ukuri sinzi kugushimira nubwo ntaramubona ariko numvise mfite icyizere gikomeye cyane kubera umutima mwiza ubwitange witangira abanyarwanda nkumva wabonye abana babuze ba mama babo imana izabiguhembera ni ukuri kandi tuzabigusabira ku mana
hari n'abana bari mu rwanda batwandikira badusaba kubafasha kumenya aho bakomoka n'abana batigeze bamenya ababyeyi babo abone nka uwimana wanda atuye igikondo muri mirongo icyenda na kane yari afite nk'imyaka umunani ni ukugenekereza kubera ko nawe ntabwo abizi nta mubyeyi we azi niba uri umubyeyi we ukaba warigeze kujya kumusura mu kigo cy'imfubyi cy'igakoni ikiramuruzi yarakuze aragushaka
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona aha niho dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi dukeneye inkunga yanyu amakuru yanyu ineza yanyu kugira ngo ayo mashami yose aho yashibukiye hose agaragane iwabo umubyeyi wabyaye yongera heke umuvandimwe mwareranywe wongera umuciryera uwakubyaye atakwanga n'ubwo atakureze wumve ko ari amagi yabatandukanije mwembi ndabashimiye mbifurije gukomeza kugira amahoro abaha akanya ko kumva ijwi rya amerika radiyo yanyu ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mwari kumwe na venuste nshimiyimana